People where they talk, they tok say no peace for the wicked no peace for the wicked o oh yes every enemy of queen naomi na so una go dey cry una go dey cry sotey una go carry una sef disappear comot for the owner of Ife palace This one na Ashley mata na they fly up and down know oh, how she take the confront KBC left right and center. we never know wetin she feels. say she carry for head but later later she will know in the play yes she will know in the play because queen naomi god know the sleep my correct correct people Now welcome back again to my youtube channel how una dey if you hear my voice for the first time you're welcome and if you're a returning subscriber now you gongon be the real mvp my correct correct people the matter where they reach our ears allegedly now say Eh, Olori Ashley no let Kavasu drink water drop cup oh, yes so after Kavasu and her eh, come back from the outing wey dem go yes so the back tori wey we dey hear the tori wey we dey hear na say na remember say Queen Naomi was rushed to the hospital yes so because of stress and the personal stress wey she dey give herself maybe out of thinking or something you go hospital dey come find out say the baby still dey for her belle but na because of stress she dey take the bleed so after she don rest for hospital they don discharge her we hear o oh, dem talk say they no from there go house yes kabiyesi say make dem go get alone time make she him and queen amiro get alone time so di tori wey hear na say dem con go for their lekki resort yes to spend few days so all these oloris dem dem go sit down for the palace dem go sit down for their um, olori apartment dey monitor kabiyesi waka up and down dey monitor kabiyesi up and down Kwa olori ashley yes olori ashley because of e don see say kabiyesi don go hospital Then dey wait make queen naomi come back but queen naomi no come back to the um, palace so dem don hear kepukepu say na lekki resort na dem don go so she for her mind she go don dey think say ha dis pipo go don dey get enjoyment to to kpokpokpo dat <laughs> one come dey give her sleepless nights for di days wey kabiyesi and queen naomi take spend for that lucky result, yes o na so pipo body take enter her body my correct correct pipo dem say she no drop phone o she no drop phone if she no call KBC five times she go call KBC twenty times but why why olori ashley abeg does KBC belong to olori ashley personally because i no understand this unhealthy competition wey she dey get for where queen naomi dey Make may correct correct people the tori no to tell when kabiyesi come back to the palace yes then say queen naomi no follow kabiyesi come back yes so kabiyesi have to send in driver from the lekki resort they took her straight to akure because of that was her request so kabiyesi come back inside the palace back now olori ashni no let kabiyesi drink water drop couple. Then say as move to the enter whom na olori ashley run go confront am from inside di motor correct correct pipo dey say ashley say im don dey call KBC since why KBC no pick im call KBC tell am say e dey busy before you know e start to dey shed crocodile tears e be like say ashley carry tank for eyes any small thing e don dey cry e start to dey shed crocodile tears na kabisi dey ask am say wetin happen abeg say person die because true true you have been calling me but say im dey busy so only dat response wey kabisi dey give amsef dey make di cry dey come more because olori ashley for her mind go say you went with uh, queen naomi to di resort now you are saying you dey busy you know dis one na may i feel say na wetin go dey uh, uh, she go dey think for her mind as KBC dey talk, ask am say wetin happen? she say tears still dey flow for my eye na KBC make dem enter inside the palace The aafin o make dem tok wetin happen? e still dey cry When e sit down there KBC make e sit down for chair e sit down e say what is the problem e say say why KBC dey treat am like this? why KBC dey treat am as second citizen for the palace saying yes say eh, KBC and Queen Naomi go and the Lekki resort since all these days? Why? So what is so special about Queen Naomi this one time? Make correct, correct people they say before Ashley go land with her complaints and matter, na Kabiyesi say make she hold am there. Say make she hold am there say he no want any competition with anybody and Queen Naomi. Say Queen Naomi don take the better part of im heart yes so dey say na wetin kabiyesi tok o oh, say queen naomi now don take the better part of im heart say queen naomi na im soul mate say he no dey hide to tell anybody or he no hold anybody any explanation say dem still dey for dis palace na because of queen naomi shey na dey see the matter we never really know who dey contradict the matter na say na queen naomi dey tell kabiyesi say make peace reign may no divorce these women abina kabiyesi decide to no do wetin he suppose do because of e bless say dis pipo dey confusion dey plenty yes dem say kabiyesi say na because of dem queen naomi na dem still dey for the palace so make she no shoot her shot o oh. say queen naomi dey for im heart na queen naomi be im soul mate say so for that reason make she stay wherever place wey im put am i still don't put am for the um, olori mansion making him occupy him space there stay there say she anything wey concern queen naomi make olori ashley comot in eyes make correct correct pipo dem say kabiyesi speak to the ashley in a way we say she was not expecting yes say he talked to Ram ashley oh ah he, he talked to ashley ashley ah make my correct to me now. They see that rhyme <laughs> hey. See, he talked to Ram and he pained her for body because of she was not expecting it. My correct, correct people, sometimes when we listen to or when we hear Kabesi reaction to all this only with them, it e is sweet just for body. But because of what they do, we want more. Make all of them carry themselves, come up for the palace. Make Kabesi call uh, people who can help them cleanse the palace spiritually because their matter e tire e tire me The matter you don't enter sikisis no people wey dey follow dey talk with small small mouth o my correct correct people many people for the online space say eh? na because of olori ashley no get shame e dey go drag husband The person wey be say now her first husband na im be that say she where she don't marry uh, one to two husband before she go enter kabiyesi life make always correct people so we see make ashley Come they cry with heavy heart, oh, the way Kabisi, they talk to her. Make no forget to like, oh, share and comment down the comment section. Now the story we hear for online space, oh, make una no forget say na here we hear am. That's why I carry am come say, make I give una my correct correct bill. Make una say follow me here, as I hear. Ngwanu, una bye.